Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika ubundi bari bamaze iminsi dufite ingabo ziturinze dapfa tukabivuga ibyo ari byo ntitumenye ikizigenza ejo rero habayeho igihe cya saa cyenda tubona ingabo nyinshi nyinshi nyinshi zinjiye mu mashitingi ziratwinjirana zirakubita zirarasa abantu barirukanka ku misozi turirukanka abagabo barafata barafunga abasore barajyana
binjiye mu nkambi barasa byabyuka kandi birabyuka byahubanganyije abantu benshi ejo hapfuye abantu batatu nibo twabashije kumenya kuri ubu twashinguye umuntu umwe abandi babimanye sinzi impamvu babimana abo ni bamwe mu mpunzi z'abanyekongo bacumbikiwe mu nkambi ya kiziba mu burengerazuba bw'u rwanda iyi nkuru n'izindi zirimo uko uburenganzira bw'itangazamakuru bwifashe mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari turazigarukaho mu kanya gato reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloise bigirimana
urakoze edi umuforomakazi w'umudagi akorera ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi croix rouge yaranyurujwe ku murwa mukuru Mogadishu mu gihugu cya somaliya icegera cy'umuyobozi wa croix rouge muri somaliya yamenyesheje ko uwo mukozi wabo yanyurujwe ejo ku munsi wa gatatu mu masaha ya saa mbiri z'umugoroba mu masaha yo muri somaliya yanyurujwe n'abagabo bitwaje inkoho binjiye mu kigo cya croix rouge i mogadishu croix rouge imenyesha ko iriko iravugana n'abategetsi batandukanye ba somaliya kugira barabe ko uwo mukozi wabo yoboneka akarekurwa agasubira mu bandi abantu mirongo ine n'icyenda barabuzwe irengero ku munsi wa gatatu ejo inyuma y'umunsi umwe inyubakwa ndende y'amagorofa mirongo ibiri n'ane ihiye igasenyuka hagati mu gisagara cya sao paulo ni muri brezil nk'uko abajejwe gutabara babivuga ariko ntibiramenyekana ko abantu babuzwe bari muri iyo nyubakwa igihe yasenyuka abajejwe kuzimya imiriro ejo ku munsi wa gatatu bariko barafasha barafashwa n'imbwa karuhariwe mu kurondera abantu kugira barabe ko hari abo baba gihema iyo nyubakwa yahoze ikorerwamwo igipolisi yabamwo imiryango ijana na mirongo ine n'itandatu yaba ntawe nikora kandi yari ishaje idakwije ibisabwa n'amategeko hano muri leta z'ubumwe za amerika umuhungu wahoze ari perezida wa gine ahmed sekuture yagirizwa n'ubutungane bwo muri leta ya texas aha muri amerika kuba yarakoresheje umwana muto ibikorwa biruhije byo mu rugo mu kumurerera abana atamuhemba mohamed ture w'imyaka mirongo itanu n'indwi hamwe n'umukenyezi wiwe denise cross ture w'imyaka mirongo itanu n'indwi nyene bafungishijwe icy'amaso mu rugo iwe iwabo muri texas bagirizwa ko bazanye umwana w'umukobwa agifise imyaka itanu bamukuye muri gine kandi bamutegeka kurera abana babo mu kiringo cy'imyaka cumi n'itandatu adahembwa mu gihe yo kwagirwa n'icyo cyaha uwo muryango ushobora kuzofungwa imyaka mirongo ibiri uwo mwana w'umwigeme yabwiye abategetsi ko atigeze ahembwa atigeze ashyirwa mu ishuri ntigeze avuzwa kandi ko yakubaguwe igihe inabuja atashimishwa n'ibikorwa byiwe ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abakozi rivuga ko abantu barenga imiliyoni mirongo ine ku isi bakoreshwa nk'abaja mu buryo nk'ubwo mu ngo z'abantu ku isi yose abagabo batatu bakorewe ibya mfura mbi n'abakozi ba ekereziya katolika muri shiri bavuze ko bavuze cyo ku gatatu ko papa francisco yabasabye imbabazi ku izina ryiwe no ku izina rya ekereziya katolika abo bagabo babiri bakiriwe na papa i vatikano bavugana ibibazo bahura navyo aho bavuga ingene abepiskopi bo muri shiri bitwaza igihagararo cyabo mu gushurashuza abayoboke abo bagabo batatu b'abanyeshiri bari bamaze indwi ku kirimba ca papa i vatikano bavuga ko bagarukanye icyizere kuri ekereziya katolika kandi ko bahindutse mu mitima yabo batakiri uko bahora mu kwezi kwa mbere mu rugendo yarimwo mu gihugu cya shiri papa francisco ntiyahaye agaciro ibyashyikirijwe n'abo bagabo bavuga amabi bakorewe n'umwepiskopi muri icyo gihugu mu kwezi guheze papa yaremeye ko yakoze ikosha rikomeye mu kutitaho icyo kibazo avuga ko yumva amaramajwe n'ibyabaye tukiri muri amerika igihugu cya leta z'ubumwe za amerika kizobandanya kirungika imbohe zikekwa ibikorwa by'iterabwoba zafatiwe ku rubuga rw'intambara mu ibohero ry'igwantanamo muri kiba mu gihe cyose bazogaragara ko babandanya babangamira umutekano wa leta z'ubumwe za amerika abategetsi b'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi aha muri amerika baragaragaje ko bashyigikiye ingingo ya perezida donald trump yo kugumizaho iryo bohero perezida wa trump mu gihe cyo kwiyamamariza gutwara amerika yari yemereye abanyagihugu ko atazokugara iryo bohero mu kwezi kwa mbere yasabye ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kumuha politike itomo y'ingene abakora iterabwoba bafatiwe ku rubuga rw'intambara bofatwa muri iryo bohero uwo yasubiriye perezida barack obama yari yateye umukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ku itegeko ritegeka kugara ico kibanza abategetsi rero b'iki gihugu muri iki gihe ntibahirahira baryugara
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloys Bigirimana amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe kuri uyu wa kane ari umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International uvuga ko mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba no mu ihembe rya Afurika abategetsi bakomeje gucecekesha ibinyamakuru kugira ngo bagundire ubutegetsi Joan Nanyuki uyobora ako karere muri Amnesty avuga ko bibabaje kubona mu bihugu bimwe na bimwe ibikorwa byo kubangamira ubwigenge bw'itangazamakuru bitavugwa cyangwa ngo byamaganwe ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wiri Kaneza uri Nairobi muri Kenya mu kiganiro hari ijwi rya amerika joan nyanyuka atwara amnesty international mu turere twa afurika y'ubuseruko n'ihembe rya afurika asigura ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru bangamiwe cyane n'amaleta muri kino gihe muri utwo turere amenyesha ko atari amaradiyo gusa amateleviziyo n'ibinyamakuru byandika bibangamiwe ariko n'ibica ku rubuga ngurukanabumenyi bidasigaye inyuma umupfasoni nyanyuka yemeza ko ari intambwe mbi yerekana ugusubira inyuma mu bijyanye na demokarasi I see it as a, as a tool by the, by the sitting governments to be able to consolidate powers and not have any...
ndabibona nk'uburyo amareta akoresha ngo yigumize ku butegetsi anabuza abantu kugira icyo babajije kandi turafise uburorero ni ukuri mu karere muri kenya iyo havuzwe itanezereza ubutegetsi abarongozi baca bazivya imihora yose no muri tanzania niko biri aho leta igavye itohoza igisohoka cose kandi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yashize amategeko menshi biciye mu nama nshingamateka ayishoboza gucungera no kumenya ikivugwa cyose biriko bishirwa mu mategeko y'igihugu birateye amakenga ariko nyanyuka asanga hari n'ibindi bihugu ibintu bisa n'ivyayangaye naho nashize mu majwi kenya na tanzania si ukuvuga ko ibindi bihugu mu karere bidateye amakenga nk'urugero mvuge ku rwanda ruranda haje ishinga kurusha kuko nta byinshi dufise tuvuga ku rwanda ku byerekeye ubwigenge bw'itangazamakuru kandi n'agacerere novuga gakomeye cyane igihe ikibazo cirengagizwa ntigishirwe ku meza umuntu yibaza ati ndiko mvuga ku bwisanzure abantu bose bibagiye nk'uko umengo nta n'umwe akeneye kumenya iyo ubwigenge bw'itangazamakuru bugana mu rwanda ku bwa minisitiri biratugora nk'urugero kuronka n'amakuru ava muri somaliya na eritrea ariko abantu bakavuga ngo ubwigenge bwa kiremwa muntu buriko burasubira inyuma oya si ugusubira inyuma ahubwo buriko buribagirana umumenyeshamakuru Skindar Nega wo muri Ethiopia hamaze gufungwa inshuro icenda zose yagirizwa ihonyabwoko guhemukira igihugu no gukorana n'imigwi y'iterabwoba asanga ubwigenge bw'itangazamakuru atarico conyene gikenewe Press freedom could not be an island of freedom. We need a whole, a whole...
ubwigenge bw'itangazamakuru si nk'akazinga dukeneye ihinduka muri rusangi ubwo bwigenge tubusanga gusa muri demokarasi tuburonka iyo hari demokarasi gusa ntidukwiye kugwanira ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro gusa dutegerezwa kugwanira demokarasi aho niho honyene no gushikiriza ivyiyumviro bishoboka Framework is, is freedom of expression possible.
joanne nyanyuki nawe hari ico ahanura amahanga Let's stop celebrating the stability of a country when that stability is really built upon repression. Let, let us reka be- duhagarike guhayagiza iterambere ry'igihugu mu gihe rishingiye ku iterabwoba reka tubwire abo barongozi ko iterambere nyakuri riba iyo leta yemeye guhinyurwa n'abanyagihugu bayitoye nifuza kubona ibihugu vya rutura bivuga kuri ico kiganiro kigoye kandi ndazi ko kigoye kuko uravye kenya tanzania u rwanda n'uburundi nko mu myaka nk'ini iheze vyari nk'imigufu myiza ya afurika umwe wese muri afurika y'uburengero bagira bati kuki mutokwiyunga mwaducemwe tw'ubuseruko bwa afurika aya makenga ya amnesty international aje mu gihe kuri uyu wa kane ari umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uwo munsi ushitse inyuma y'indwi ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe rsf ritanze icegeranyo c'ingene ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwari bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibihugu byo muri ease n'ihembe rya afurika biri mu vyitwaye nabi mbere igikurikirana n'ica nyuma kiri muri ako karere kikaba ari eritreya eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika mu rwanda nyuma y'aho polisi y'igihugu ikoze ibikorwa byo gusaka mu nkambi icumbikiye impunzi z'abanyekongo ya kiziba ndetse igatangaza ko impunzi makumyabiri n'eshatu zafatiwe mu bikorwa by'urugomo zigashyikirizwa ubugenzacyaha impunzi ziravuga ko zifite umutekano muke ko ndetse bamwe batakirara mu nkambi abaturage begereye inkambi bo babwiye ijwi rya amerika ko guhahirana hagati y'impunzi nabo byahagaze mu minsi ishize impunzi zivuga ko nta kindi zifuza atari uko leta y'u rwanda yazireka zigasubira iwabo muri kongo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumuta kaboye nyuma y'uko ku munsi w'ejo mu nkambi ya kiziba icumbikiye impunzi z'abanyekongo havugiwe umutekano muke ndetse polisi ikayinjiramo ikajya gusaka ndetse polisi ikaba yatangaje ko yatwayemo abantu makumyabiri na batatu bivugwa ko aribo ba- bahungabanyaga umutekano twanyarukiyeyo tuganira n'impunzi ndetse n'abaturage bayegereye inkambi impunzi zitubwira yuko umutekano ukiri muke bagifite ubwoba ndetse batanemera komite yato- yashyizweho ubu abadamu turi kurara nijoro tukihisha mu gihuru dore ya mvura yose yatunyagiye turi mu bihuru ubu n'uyu mwenda nambaye ni uwo nyitiriye kandi bari kutuhiga abagabo bacu babajyanye abandi babishe kubera polisi ikibazo cya polisi byatangiye ejo nka saa cyenda ejo ubundi bari bamaze iminsi dufite ingabo ziturinze ariko tukabibwa ibyo ari byo ntitumenye ikizigenza ejo rero habaye ejo nka igihe cya saa cyenda tubona ingabo nyinshi nyinshi nyinshi zinjiye mu mashitingi ziratwinjirana zirakubita zirarasa abantu barirukanka ku misozi turirukanka abagabo barafata barafunga abasore barajyana ubu amasaha tuvugana mvuye mu nkambi nta mpunzi iri gusohoka baye nka nimugoroba nibwo twagiye kubona tubona amatente barayazanye barubatse mu by'ukuri ntabwo twari tumenyereye ingabo magana mu nkambi ntitwibaze uwo mutekano kuko basanze abana biga kari dufite umutekano kuko hari polisi hariya haruguru ku ku posita yabo hari nk'abapolisi batandatu bakaducungira umutekano binjiye mu nkambi barasa bya byuka kandi biriya byuka byahubanganyije abantu benshi ejo hapfuye abantu batatu nibo twabashije kumenya kuri ubu twashinguye umuntu umwe turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri kongo kuko ndabona leta y'u rwanda yatwanze abagabo ni ikibazo gikomeye ugereranyije n'abagore ko biri ku bagore ariko ku bagabo ni ikibazo gikomeye mu nkambi ubu ngubu nta mutekano nk'uko babivuze mu gitondo abo ha epfo polisi yarazamutse polisi mirongo inani na- na barindwi bazamuka ruguru birwa mu nama basoza mu nama saa cyenda nibwo bafashe umwanzuro wo kwinjira mu nkambi n'amasasu binjiye mu marembo agera muri atanu y'inkambi bose barasira rimwe urumva ntibyari byoroshye icyo gihe nibwo twirukaga ariko umwaku cyangwa se uwagejeje ku munsi abenshi ni inkomeri n'ubu bararembye binjije ambilanse zi- zitatu hariya mu nkambi ari inkomeri barazijyana ari imirambo bayijyanye mu nkambi ntabo dufite umutekano magingo aya ntawe uhari mu nkambi icyo dusaba mu by'ukuri ni uko twataha tukava aha ngaha kuko nta mahoro nta mahoro dufite mu nkambi naho ibyo bavuga ngo bahi- bakuyeho komite ngo bashaka gushyiraho indi ese uwo leta midimare komite yatowe n'abaturage nibo bagomba gushyigikira komite yabo nta ribi rya komite niyo bavuga ngo bazashyira mu magingo aya tuzi ko komite yari iriho n'ituyoboye nayo bavuga ngo bashizeho ntayirashigwaho kuko arayitegeka ari i kigali ubu tuzabyemera ageze aha ngaha twari tubanye neza ariko barahindutse barabanje bakora imyigaragambyo bajya ku kibuye ntabwo twari tuzi icyo bagamije nyuma yaho n'abaturage bagiye bakajya bakubitwa nta mutekano wari uhari ubu ntabwo mugitinyuka kujyayo ntabwo tujyayo bazanye ibintu by'akavuyo noneho haza biba ngombwa ko abapolisi nyine n'ubundi binjira mu nkambi bari kuvuga neza ko bagira ngo bajyamo gusenya ya komite n'ubundi nk'uko nari nabyumvise babivuga bari ibintu by'ibyuka babateye nyine no kugira ngo bace bugufi ariko ubu tuvugana mvuye hafi yaho bari kuvuga ko umutekano batujije muri makeya abapolisi n'ubundi nibo bari kuhakontorora abaturage nabo bari kugenda batambuka nta kibazo cyose Na- ni- ni- nabo n'impunzi ziratembera Eh, nabo bari gusohoka mo- baza ndumva nta kibazo cyose none se ko muturanye nabo igihe ibi bintu nibwo bwa mbere mubyumvise Oya, ni ubwa mbere bibayeho kuko ni ubwa mbere bibayeho mbega nta winjiragamo ubwo ni ukuvuga ngo imi- twa- twarahagarikiye kubahahira nabo tutaba nta- nabo ntacyo tubakeneyeho nk'ubu ba- bajyaga bazi no nko gushaka ibyo kurya ibitoki amateke se ibijumba se bakaduhahira mbega ariko ubwo ni ukuvuga ngo icyumweru kirashize bo ntawe uri kuza guhaha ino natwe ntawe uri kujya kuba- kubahaha icyo tubakeneraho abanyarwanda octavia ngenzi na tito barahira bakatiwe bahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko rwa mbere rw'ururemezo mu bufaransa bongeye kugaruka kuburana ipari mu rukiko rw'ubujurire mu rubanza rwatangiye kuri uyu wa kabiri abo barezwe icyaha cya jenoside n'ibyaha byibasiwe inyokomuntu mu buryo bwatunguye benshi basabye ko general james kabarebe minisitiri w'ingabo w'u rwanda atumirwa nk'umutangabuhamya ku ruhande rwabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika lucia umukundwa i paris mu bufaransa Octavia Ngenzi na Tito Barahirwa binjiye mu rukiko umwe n'ijakete yerurutse ijya gusa na kaki n'undi mu ntebe yo kwa muganga ijyanye n'uburwayi bwe yambaye ikoti ry'umukara bombi baragaragara nk'abananiwe byumvikana no mu ijwi ubwo basubizaga umucamanza ku bijyanye n'umwirondoro wabo Octavia Ngenzi ufite imyaka mirongo itandatu yafashwe kuva mu kwa gatandatu mu w'ibihumbi bibiri na cumi naho Tito Barahirwa ufite imyaka mirongo itandatu n'irindwi unarwaye yafunzwe kuva mu kwa kane mu w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu aba barugumesitire bayoboye bombi cyahoze ari komine kabarondo bakatiwe mu w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igihano cya burundu nicyo gihano kiremereye ubucamanza bw'ubufaransa bwageneye abaregwa icyaha cy'itsembabwoko ryakorewe abatutsi mu rwanda kuva aho imanza nk'izi zitangiriye ni abakabiri bakatiwe igihano gikomeye nyuma ya kapitene pascal simbikangwa wakatiwe imyaka makumyabiri n'itanu mu masaha abiri gusa urubanza rwamaze hatanzwe imyirondoro no kurahira kw'abafite uruhare mu rubanza hanatangazwa abazatanga ubuhamya ku mpande zombi biganjemo abari ku ruhande rw'abatanze ikirego mu rukiko rwa mbere ku ruhande rw'abaregwa ni ukuvuga rwa Octavia Ngenzi na Tito Bibarahirwa abatangabuhamya batari bake bamwe ntibashoboye kuboneka mu Rwanda hari umwe ngo waba uri mu gihugu cya Uganda bamwe mu baganga b'abaregwa nabo bahamagajwe nk'abatangabuhamya nk'inzobere batangarije abacamanza ko nta mpamvu babona bagomba kugaragara muri uru rubanza icyatunguye abantu bakurikirana uru rubanza ni uko mu batangabuhamya abakatiwe igihano cya burundu n'urukiko rwa mbere rw'iremezo rw'ubufaransa batanga harimo james kabarebe minisitiri w'ingabo w'u rwanda Alain Gauthier umwe mu bafaransa bagize uruhare rukomeye mu gushaka ibimenyetso by'abaregwa jenoside mu bufaransa yadusubije mu magambo agaragaza uburakari n'akababaro Je trouve que c'est de la part de la défense, c'est une, c'est une provocation. Je pense que je n'en dirai pas plus pour l'instant, si vous permettez.
ndatekereza ko ku ruhande rw'abaregwa ari nk'ubushotoranyi mumbabarire ntacyo nongeraho Maître Richard Gisagara uhagarariye abarokotse itsembabwoko ry'abatutsi mu Rwanda n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yatanze ikirego yunze murye avuga ko atunguwe usabe umuntu eh, nkeka ko muri make ah, bagenzi banjye baburanira ah, abashinjwa abo bafite strategy nyinshi bakoresha njye nabyo ntekereza ko ari kimwe muri strategy bafite numvise ko mu byo basaba ngo bansabye no kujya mu rwanda kandi bakabisaba ngo mu cyumweru gitaha kandi ari ibintu mama bakagombye kuba barakoze cyane babishaka kuri ngewe ntabwo bintunguye nta nubwo ari ikintu numva ki- gitangaje buri wese akoresha strategy ashaka nk'uko ababuranira abarokotse n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bakomeje babitangariza ku ruhande rwabo nabo batanze ikirego mu bujurire ntibashimishijwe n'uko urukiko rutagennye indishyi z'akababaro ku barokotse mu rukiko rwa mbere rw'iremezo abacamanza basabye iyero rimwe gusa ringana n'amafaranga magana inani y'u rwanda umugore wa octavia ngenzi ari mu basabye kongera gutanga ubuhamya yemeza ko umugabo we ari umwere ku bwicanyi bwakozwe na bamwe mu basirikare n'interahamwe twumve madamu ngenzi beransira abishwe hari abaguye mu masegiteri batari benshi ahubwo aba- abantu ba- bapfuye bavuye mu kiliziya kandi abantu baguye mu kiliziya bishwe na les extremistes militaires serarume yazanye n'izo nterahamwe baraza barabica nk'uko ba- bishe muri za mu zindi paruwasi za Ka- mukarange na, na, na rukara ibyo rero bikaregwa mu mugabo wanjye bavuga ngo babonye imodoka ngo y'umutuku ngo izamuka ngo mu maduka ngo ubwo ubwo yari igiye izamutse ngo ubwo akaba ari direkisiyo y'ikibungo ngo niwe wagiye kureba abasirikare ngo ababwire ngo nibaze urubanza mu mizi ruzakomeza kugeza tariki ya gatandatu z'uku kwezi dukurikije amatariki yatanzwe n'abatangabuhamya abacamanza bazabumva kugeza mu kwezi kwa karindwi abatazaboneka ku butaka bw'ubufaransa hazakoreshwa itumanaho rigezweho batanga ubuhamya bwabo kuva aho baherereye rusiyo mukundwa ijwi ry'amerika i paris mu burundi ishyaka riri ku butegetsi cndd fdd ryatangije ku mugaragaro kwamamaza gutora yego muri kamarampaka yo guhindura itegeko nshinga mu gihugu ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana
izi ni indirimbo z'abagumyabanga za cndd zariko ziravuga igihe batangaza iceseye isigaza ry'iminsi cumi n'ine ryo kwigisha gutora ego mu matora yo guhakana canke kwemeza inyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro ni ibirori vyabereye ahitwa ku rukokora zone bitare komine bugenda intara ya gitega hagati mu burundi ni naco kibanza cabaye intango y'isekeza ryo kwigisha ibiri mu ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro rigiye gushigwa imbere y'abanyagihugu evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndd niwe yafashe umwanya munini asigura akamaro ko gutora ego uwo munyapolitike yavuze ko ibwirizwa shingiro rihinyanyuye rizotuma havaho ivyo yitwa intwaro y'iz'ivyaduka mumaze iminsi muva muvyumva ngo bashaka intwaro ziciye mu masezerano y'abanyepolitiki aho kurondera intwaro ishingiye ku mwenegihugu izo ntwaro rero zihagaze ku masezerano twazisezereye ubu twavuze tuti bayi iyo ndongozi mu bagumyabanga yamenyeshe ko ibwirizwa shingiro ryahora ryahora ari ikibanza abanyepolitiki batera ico yita akajagari ikari n'abategetsi yise abomekerano bagiye kutazobona ikibanza muri iryo bwirizwa ni ukwiyamiriza abategetsi b'abomekerano ubiravye neza mbere abategetsi b'abomekerano wasanga bariko bakorera mu kwaha kw'abakoroni mwarabonye yuko iyo batovye uburundi bikabananira umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkuru nziza yafashe ijambo ahanini atanga impanuro ku bagumyabanga ba sendedefdede mutegerezwa kuba n'umuhagararira abarundi mwese aho muri bashaje bagumyabanga imana yateye iteka ngo muhagararire igihugu cayo mu gihe nk'iki ineza y'abenegihugu bose ibiturimwo ni ivy'ineza y'abenegihugu bose si iby'umugambwe turimo tubasaba kugira ubupfasoni na cane cane turashaka kubibona muri kino gihe turasabye kwihangana hari amajambo wumva yuko ari akavunamutima ihangane kwihangana gushikana ku ntsinzi ku bandi yita intumva perezida nkuru nziza yagize ati we mpagaze ngaha ngomba gutangariza abarundi bose yuko amatora y'ibwirizwa shingiro azogenda neza cane imana yo mw'ijuru niyo cane nagomba kandi kubatangariza yuko yaba umurundi canke umunyamahanga n'amahanga yogerageza kuyitambika imbere y'amatora azohura n'imana mushobora byose imana yo mu ijuru niyo tutabona ariyo intumva mushaka muyigezako perezida nkurunziza ntiyanyegeje aho ahagaze muri ayo matora y'ibwirizwa shingiro basoko bari bamaze bari bamaze ngo umwera uvuga ukurakwira umwera rero murabi wanje nzotora yego uretse abategetsi b'igihugu n'umugambwe sendedefdede ivyo birori vyari vyitabwe na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu burundi muri abo twavuga abaserukira ibihugu nka nigeria afurika y'epfo tanzania rumaniya kongo iharanira demokarasi n'igihugu ca cote d'ivoire ibugendana fidel antoine nsabimana kubw'ijwi ry'amerika naho umuyobozi w'urunani amizero y'abarundi we yahamagariye abarundi gutora oya muri kamarampaka yo guhindura itegeko nshinga agatorwasa yabivugiye ku kibuga cya muremera mu gisagara cya ngozi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze
bavuye ku bwinjiriro bw'igisagara cya ngozi uvuye mu ntara za muyinga na kirundo abanywanyi b'urunani amizero y'abarundi bagize urugendo rurerure baririmba imbyino zihamagarira abarundi gutora oya urwo rugendo rwabashikanye ku kibuga cy'umupira cya muremera aho umukuru w'urwo runani rwasa agato yabasanze ariko arabasigurira igituma bohakana ibwirizwa shingiro yanyanyuwe mu gutora oya rwasa yabwiye abari ko baramwumviriza ko iryo bwirizwa shingiro rishasha rikumira bamwe mu mpande zose aha agaruka ahanini ku bijyanye n'ubwenegihugu mu kwinjira mu nzego zimwe zimwe za leta ku mvo zitandukanye abarundi barataye izabo barahunga baraja mu gahinga barangara bamwe kugira ngo bashobore kurunga uko bo bokwisununura nabo nk'abandi bashobore kwiga bagire gute barasaba ubwenegihugu uretse n'abarundi bagiye hanze bagasaba ubwenegihugu hariho n'abandi bashobora kuba barabyawe n'abarundi mu mahanga hanyuma bagatahuka mu burundi cange bakaba batanabyawe n'abarundi bakaza bagasaba ubwenegihugu kandi ubwenegihugu bakabuhabwa hano rero bagaca bavuga ngo ubu uwo munyapolitiki asanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko abari muri leta baturuka mu runani amizero y'abarundi batigeze barungikwa ahantu na hamwe gusigura ibiri muri iryo bwirizwa shingiro ryahinyanyuwe rwasa yemeza ko iryo bwirizwa shingiro ari kinyegezwa ku barundi gushika uno musi ubwa mbere na mbere iryo bwirizwa shingiro bashaka kudutora nikinyegezwa nikinyegezwa kubera yuko nababaza namwe rido muri ngaha uwo amaze kurikubita ijisho kiretse ngira ngo kuri za whatsapp sinzi ko ari abantu icumi boshobora kumurika urutoki kuri we irihasanzwe ntaco amizero y'abarundi rurinegura kiretse ko rukenguruka aho ryashikanye abarundi n'uburundi ubu murazi indyane z'amoko nkamwe burundi aho zaturekeje none ntizahagaze kubera amasezerano yabuja none uyu munsi haragera yuko tuvuga ngo indwara twari twaragwaye yarakize rwose rwasa avuga ko n'itegeko rigenga amatora ryaho nyanzwe ahasigura ko umukuru w'igihugu atagishije inama ibiro vy'amanama nshingamateka na nkenguzamateka imbere yo gusaba ko iryo bwirizwa rijya imbere y'abarundi ngo baryemeze canke barihakane avuga ko n'ijambo abenegihugu ryakoreshejwe muri iryo bwirizwa shingiro rigasubirira ijambo abanyagihugu abarundi batavyumvikanyeko ararinegura kandi mu ndahiro y'umukuru w'igihugu aho arahira ku izina ry'imana aho naho akavuga ko habonekamwo ukuvangura amadini urunani amizero y'abarundi rwavutse himirije amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu habaye kwiyunga hagati y'umugambwe fnl na iprona amashami atari yemewe n'amategeko ya leta ku ruhande rwa iprona muri urwo runani haserutse profeseri ngayimpenda evariste na dr yves sahinguvu yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu gihe rwasa agato avuga ko atakintu na kimwe coza gifuta urwo runani mu matora nk'uko biri mu nteguro y'ibwirizwa shingiro rishasha profeseri ngayimpenda mu kumwunganira yibukije abari aho icyatumye urwo runani ruvuka mu kurangiza rwasa agato ahamagarira abanywanyi b'urunani amizero y'abarundi kwirinda gusotora abo batavuga rumwe bakigigwa kure abazobasotora jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ni aha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese ko mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fasil Gebeyeho amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloise Bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'Amerika You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.